Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن تقفتوتا تلفزيون نور الهدى بك جرتن هند خيسة ربين خير وجين أول شيء سنابلتو يتشارا gama sagantaa keenya sagantaa dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadha lakkoofsa galmee dhibba jahaa fi saddeettamii sadiitti dabarra. Waan jettu iyyattuun ani eega bultii ijaaree baatii saddeet yookaan ji'a saddeet caalee jiraa jetti. Gaafa qananiin bultii ijaaruudhaa isirra dhufte lakkaawattee tarkaa qabdi jechuudha. Yoo galata rabbii isiidhaa irratti galchite لئن شكرتم لأزيدنكم أنني ولمتي سيمت أنت إذن ربي تنسن جنة بليت تنيا شكرين بلتي أتئر ألان ألتتنا سيئتي تشتي يوهاو سيترسيستي جنتي أنا إذن ربيتين جي أسديت أفان قفان لكاو سوهن تئن faaruu wajjii yoo lakkooyte alhamdulillah jettee itti gammadu waliin alhamduun sun waan jallate sii diriirsiti waan si dhibe sii qajeelchite waan jettu jaarsi kiyya amma dura intala takka wajjiin bultii gartee ijaara jedheetii wajji haasawee ture jetti boodarra ammoo isiidhaan wal dhabnaan gama kiyya deebi'ee jetti duuba dhibba wajjiin haasawanii. hiree wajji jireenyaa takka fa'a ta'a. Dhibbi isii dubbisee tokko fa'a isii fuudha. Dhibba hawwitee dhibba dubbistee tokko heerumti. Dhibba dubbifatee takka keessaa fuudha. Ka dhibba dubbifatee dhibballee dhabunuma jira. Hiree rabbiiti. Du'aa'ii kadhatanii seenutu barbaachisaadha baaba bultii ijaaruudha kana. Yaa Rabbi waan akka qabu akka qabu waan gara qabu yaa Rabbi naa kenni jechaa. bultii san seenuu barbaachisa. Namuma haa taatu dhiiruma haa ta'u ka ta'e haa ta'u yoo jedhan kan taanetti qabamtee booda hiraaruun ni mala. Dubartima haa taatu tataate haa taatu yoo jedhan tan taanetti qabamanii booda hiraaruun tataate tan taane si qabamtee booda si hiraarsuun si gubuun ni mala. Kanaaf yaa Rabbi nuu qaceelchi jechaa yeroo gartee bultii barbaadattan du'aa inni itti seenaa salaata istikaaraa fa'aan itti seenaa osuma intala dubbistee isiin janajjanin ka isiillee isiin janajjanin achumaan durattuu salaanni istikaaraadha adda isinii baafti saayikoolojii yookaan karoora gartee jireenya keetii xiinxala aqlii keetiitiin haga rabbi gartee aqlii sii kenneen. oofachuun barbaachisa. Namni kun naaf ni ta'amoo hin ta'u na jalaa ni dubbatamoo hin dubbatu jalqaba haga tokko laaltee beekuu qabda. Mallattoolee adda addaa kan irraa sii mul'atuun jechuudha. Tanas fiidee bira dhaytee si fuudhuu lakin hin fuutu. Ta biraatis fiidee bira dhaytee si jaaladhu aan sin jaaladhu. Ta biraatillee fiidee bira dhaytee siif gaggabuu jira. Hawaasa akkasiifuu sosoobtiin jiru. Yoo dubbiin akkana taatu taate sis duraan ofirraan laallatiin fa'ata. Osoo ofirraan laallatiin intala qaadhimaa qabdu fa'aa dhayxa yookaan. Osoo ofirraan laallatiin intala sadarkaan isii sirraa fagoo ta'uuf guddistu fa'a kaatee dhayxa. Osoo ofirraan laallatiin intala jireenyi isii karoorri jireenya isii karoora keetiin adda ta'e karoora keetiin adda ta'e jechuun isiin ta makiinaa ooftu yoo taate ati ka harree yaabbatee oofu yoo taate waan adda addaati xabi'aa ilma namatti waliin qeebaltan waliin qeebaltan jechuun intala darajaan isii siin adda taate fiidee dhayitee fuula si tuftee yookaan kopheen si dha'uuf ammala kanaafuu wal fakkaattii wal barbaaddi je'anii hiriyaa ofii namuu laallatu sadarkaa ofiitiin yoo deeman. waan sadarkaa ofii argatuun ni mala yookaan ammoo lakkawaa ooluun ni argama jechuudha. Tayyib duba jaarsi kiyya waan jettu gaa jaarsi kiyya intala biraatiin wal haasawee isii wal dinnaan gama kiyya deebi'e gama kiyya deebinaan manguddoo ergadhu je'eeni manguddoo ni ergate akkasitti gartee ni kahanuuf godhanii waji jiraachaa turreeyya. Tayyib duuba jaarsi kiyya nama gaariidha jette. gaarumminni isaa sun eeysa irraa dhaqee kissiin tun amma dhufte jechuun gaafi gaafi adda bahuun kun gaarummina san balleessaa si haa galu jireenyaaf hujiif jecha nutuu adda facaanee bikka adda addaa jiraannaa jette obboleettiin teenyatun adda faca'uun jiruu san qabbaneeysa jaalala san dhaamsa adda fageenni qalbiillee adda fageeysaa beeke jaalalli tun. akka ibiddaatii jedhan ibiddi itti siiqanii yoo jala tuttuqan ni qabata yoo irraa siixe ni dhaama. Wajji osoo jiraattanii jaalalli akkasumatti isinii turtee faaruu isaa itti fufuun kee ni mala. Yoo gargar baatan qaamaan qalbiileen akkasuma suutaan adda bayaa deemti. Gurbaa bareedaa isarra bareedaa ka isarra mallaqa qabu fa'atu si dura dabree rabbashamta yookaan heewasamta yookaan qalbiin kee rarraafama jechuudha. Intala bareedduu gartee sirra bareeddu tasiif isii walitti hin dhiyaanne duwidaa gara'a ta akkasii sanfa'a argee qalbiin isaa shaagalamuutu mala. Ati ta masruufa sii baasu tabaasii sii baasu yoo taate tabaasii isaa baaftu fa'a itti dhufu mala. Rakkoolee akkanaa akkanaa kana yeroo inni argame iyyannoon u'uu jechuun argama jechuudha. Rakkoon kun akkan argamneef silaa. wajji jireenyi bikka takka yoo ta'e gaariidha jechuudha. Wanni hiikan biyya Arabaa keessa heddummaatuuf intala har'a fuudhee boru ganama hojiitti ergata. Har'a fuudhee yookaan boru ganama hojii fiiga. Warroonni kun jaarsa jaartii ta'anii yaada wal dabarfatanii wajjin jiraanne. Walliisaniitillee waliin dhiisne torban keessaa hohaa kudha shanii keessaa walitti dhufanii. guyyaan tokkichi walitti dhufan sun yookaan ka wal kassa san ta'a ka wajjin taphatan osoo hin ta'in. Ati maa guyyaa duraa telefoona na jalaa kaasuu dhabde ati maaliif akkas akkas taate telefoona kee maa namni akkasii na jalaa kaase oma adda addaa guyyaa keessa wal karakaran ta'a jechuudha guyyaa keessa jaalala dabarsan osoo hin ta'in. Guyyaa keessatti wal dura dhaabbatanii dubbii walitti deddeebisan fa'aa taasun. Kanaafuu haga dandeeysanitti qobsuma bikka takka eega bultii ijaaruutti rabbi isin kaase qobsuma waliin bikka takka qophatuudha yaalii godhaa isin hin jenna. Mee intalli deemtee waa meeqa gurri isii guuree waa meeqa ijji isii arge akkamitti ka mana jiru kana rejeektiin goonere yookaan akkamitti hin kuffisne gurbaan olii gadi deemee bikka adda addaatti taa'ee intala hedduu dhagahee inta harka intala hedduu irraa nyaatee telefoona intala hedduu waliin dubbatee ijaan intala hedduu laale tamanaa tasilaanii fuudhe jedhee qabu san eeysan hin irraanfanne garuu yoo bakka takka jiraatan waan ijaan arganis keessa gadin arganii akkuma waan gubbarra laalee fira dhiisuuti isiinis gartee waan silaa laaltee qalbiin itti dhukkubsattu irra dabarti jechuu wal qaban waan ta'eef walitti deebi'uuf waan ta'eef yeroo gabbayan wal shaagalan waan ta'eef shukulliin biraa isaanirra dhaabatti. Telefoonni yeroo hedduu gartee telefoona haasawaa jetti. Duuba baatii afur booda wal argachuu dadhabne haalli isaanii jijjiirame jetti. Yeroo hedduu telefoona haasawaa jetti. Intaluma duraanii sanuu gartee deebi'uu fidhaa. Maali maali waswaasni seene jechuudha. Yookaan waan yaqiinaan argite odeessite obboleettiin teenya yookaan waan shakkiin isii yaqiina jettee lubbuun isii murteessite. haasoyte jechuudha bakka kanamma hin haafiillee ni jira haasoyni gartee argamu kuni osoo wal bira jiraataniin heddummaatu sababa adda siquudhaatiif dambanyaa kaastamara dambanyaa zabuuna nama tolfattee jaartii biran jiruu mijettee ofirraa halkanii guyyaa haasoysiisuun isii ni mala garagalfatuuf haasawuun isaa ni mala innilleen qalbiin gartee tabiroo sanitti ceete. tana keessa manni sun diigame jechuudha. Ati yeroo kana hinaaffii waan qabduuf hinaaffiidhaan waan aartee dubbattuuf dubbiin kee sun dubbii aarii waan ta'eef dubbii isa waraantu fa'a dubbachuun kee ni mala yeroo san maaltu si ga'e jechuun isaa ni mala innilleen. Lola isaa nuu himte malee ati lola kee nuun himne waan ta'eef. Yoo lolte lolli lola fida. Yoo tolte ammoo tolli tola fida. Tolli lola fiduun ni xiqqaata. Of bira laali dubbii tolfadhu jechuun dubbii tolfadhu hinaafinni akka malee si gootee itti uf daddarbitee dubbii badduu akka afaaniin fuune ilmi dhiiraa qaruu tema osoo ta'u gowwaadha inni dubartiin sobachuu dandeesse sobadhu amansiifadhu tanuma sobatte jala deema inni tanuma ra'iisa isa goote tanuma muftii isa goote tanuma gartee pirezidaantii forofeezara isa goote sanuma jala deema inni. yoo mana keessatti yaamsa bareedaa maqaa bareedaa tajaajila bareedaa kidmaa bareedaa fuula ifaa fuula seequu atin kenniniif warra biroo ka inni osoo biran gahin si kaddamnu malee jedhe itti fiigu osoo jaarsaa jaartiin ta'in itti koflu itti seeqatu warroonni akkana qalbii isaa fuudhanii kutuuniin ni mala kanaaf miira keessa seentee loltee dallantee naaffiinsi fudhattee dubbiin badduun akka afaan isaatiin baane sossobadhu laaffadhu dubbii laaftuu afaanii baafadhu siin jedhan obboleetteenya. Wanti akkana gaarii miti waan kan ofirraa dhiisi jettaani maaltu si ga'e siin jedhanne haasawuun irraa dhaabija. Waan irraa dhorgitu kana keessattis osoma isa mufachiisin karaa gartee mala karaa mala ta'een uf harkatti deebisuu yaadis hin jenne hedduu ati dallanaa jette hedduu si dallanuun dubbii ati jette irraa si dallanuun ni mala dura dhaabbannaa ati goote irraa si dallanuun ni mala yookaan haala jirjiirateellee dallanuun isaa ni mala akkuma hundattuu dallanuun isaa shariica islaamaa keessatti laa taqdob laa taqdob hin aarin jee rasuulli faraddada miraara taraa hedduu deebisee hin aarin hin dallanin jeen. dallansuu irraa fagaachuun barbaachisa dirqama ta'a maaliif jennaan dallansuun tun madaakhilu shayxaan karaa shayxaan ittiin nama seenu shayxaanni amma garam dhufa ati achi hinaaftee loltaa inni asii dhiirummaa mul'ifatuuf lolaa jiruu akkanaa tanarra wal xalaayixanii hoo jedha abbaan burraa burraaqee dhufee shayxaantichi jechuudha ati dheeraa miti maal mirgan qabduu maal je'a duuba maalirraa si gaafatti maalirraa isin sirratti aangoo barbaaddi ja'a. duuba gartee tanarratti waan jettu gaa obboleettiin teenya tanarratti miidhamee jiruunti gartee jeeqamtee duuba gartee qaamni kiyyaa huqqatee jira jetti bara yaadaan gartee du'ee jechuu isiiti yaanin ajjeese laa taxzan jenna shayxaanni wanni barbaadu liyaxzuna alladhiina aamanu akka namni yaadu fedha shayxaanni kun nama yaachisuu nama aarsuu nama dallansuu fedha warra amane kana garamumaan mataan isaanii cinqama osoo rakkatanii osoo cinqamanii ja'a. Kanaaf gartee isa dallansiisee sillee lolchiisee bultite san diiguu fedha. bultii teetana obsaan gorsaan sossobaan karoora inni irra deemu laalii sossobii laaffadhu jenna harka deeffadhu jechuun hiyyaatiin اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن جاء نبي كينيا عليه الصلاة والسلام يا در راسنتي فما جبر يا دتكا يا دقدا يا دأما يا دبرو yaada namatti banee ilma namaa yaachisa shayxaanni kanaafu akka yaada walitti hin taane sossobadhu siin jenna obboleettii teenya si harka jira hin fagaanne sossobachuu hin irraanfatini akkana sin jenna rabbi kadhachuun irraanfatin kana hundarra jaarsa jaaladhu kana yaa rabbi na harkatti tiisi wayifuu jaalatte waan irraa jaalatte qabda inni gara biraa gara galuu kanatu si aarsu jira malee yoo dandeettii qabaatee dandeettii fuudhaa qabaatee diinagdee qabaatee isin bulchuu danda'u taate haa fuudhu duran dhaabbatin namtichi jaartii isaa ala keessa dalaysiisu diinagdee dhaburraaninuu dalaysiisu jira waan ittiin fuudhu akka hin qabne sunuu daliila raga haala kanarratti ammoo intala biroo alaa fiduu hin qabu. bultii duraatuu gad hin dhaabne waan ta'eef rabbi gannaa haa dhaabu je'i yaa rabbi gannaa dhaabi ganna dhaabi je'i rabbi kadhadhu siin jenna kana fakkaata deebisaan kee. iyyannoo biraa dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmeedhaa dhibba jaha fi saddeettamii sagal akkana jedha iyyataan amata afur dura intala intala takka feesbuuk irratti wal barree. wal hawannee isii hawadhe na hawatte jaaladhe na jaalatte wal feene haga ji'a sadii walumaan haasawaadhaa turre qilleensarraa lafatti gad ol buufanne jedha duuba gabaabduutti intalli biyya dhabaa jirti an biyya keeysa jira shartii na qabatte ja'a haati tiyya nama guddaadhaa si tajaajiluudhaaf biyyaa bahe yoo si heeru mi'atinaa tajaajiltaa ummaatiyya san qubanaa qabaatta dandeeysa jettee seera kana narra keesse sharxii na seensifattee anilleen fulaagoolee kana guutee fi biyyatti galtee jiruu keenya oofaadhaa turre haadha isii gargaaraa ture boodarra ammoo nin dadhabadhe jedhe damoosni waliin deemu qancareetu bikka san ta'a. hojjetaa mootummaa jechuun. dhaaduu yookaan faaruu fakkaate garii namaatitti. Hojjetaa biirooti jechuun dhaaduu yookaan faaruu fakkaata garii namaatitti. Bikki bikka keessatti uf dhaadduu miti bikka keessa uf faarsitu miti. Bikka damoosni kee qancareetuma itti taa'u kan dabalamne daldala osoo taate kudhan bittee dhibba gurgurachuu dandeessa. Damoos sanyaa ugguu taate ilmaan ta'e heddummaataa deemti damoosni kee qancareetuma qancaree achi taa'a. waan ittiin dhaaddatanii miti an hojii ofiisaa qaba hojii biiroo qaba jechuun walumaa galatti hojiin damoosaa irra hedduun isaa laafa addunyaan damoosaan damoosa nyaachuudhaan wal dorgomte warra qabeenyaan tokkoffaa lammaffaa lakkaa'amuu hin taane daldalteeti jechuudha tattaaffatteeti tattaaffatuun barbaachisa. Duba obboleessi kiyya waan jedhu obboleessi keenya kun akkamiin taha maal godha baay'ilama guutuun danda'u gaafa duraa waadaa ofirratti seene ummaatiin tajaajila jee amma dadhabadhe maal ta'a jedha. Akki taatu obboleessa kiyya dhugaa himuun firummaan kuttuu jedhan dadhabuu kee itti himi hubachiisi gatteessisi garuu yeroo dadhabdu kana guutumatti dadhabe jettee jalaa hin bahiin. haati isii sun sirra dadhabduu waan taateef waan hin tattaaffanneef nama jaalatan bikka ciibsan hin dhabanii jedhan kanaafu haati teessan jaalatamtuu teessan waan taateef waan isii kennitan hin dhabdan isin jenna yoo birri dhibba argatte dhibba san bikka saditti qooduu dandeeysa maatii keetiifi lubbuu keetiifi haadha isii. bikka sadi qooddee waan bikka takka isii kennuu dandeeysa xiqqaatti jetteen tuffatin karuma barbaachisa waadaa hin dandeenye rabbitti sin qabu garuu tayfiin humna ofiitiin durrobdi jedhanii haguma tabaroo keetiitiin aga dandeettii keetiitiin harka kee irraan deeffatin jechuudha. Niyyaa intalaatu caba. Niyyaa isillee hin cabsiin. Niyyaa manguddootu caba ka manguddittiidhaa niyyaa isillee hin cabsiin. Taani rabbii kee kadhadhu akka rabbi si dandeessisu jiruu ta'e. Akka jiruu ta'e si dandeessisu. Haadhatee dadhabuu dhiisi uummata biraatu akka dandeettu rabbi si haa godhu. Soddaatiin haadha. Haadha dadhabuu dhiisi uummata biraatu akka dandeessee tajaajiltu rabbi si haa godhu rabbii kee kadhadhu. إذا ضاق الأمر اتسع عجلا يرو أمرين تك ولتني ركتم بل أتي إن مع العسر يسرا يجبك دبين ركون غافر افت بل اون اتعان افتمتي كنافو فرمان نسير فبليس كينيا فيا قباتني نقا قباتني ماتيك ولين جراتي wani xiqqoon sirraa hir'atuuf jecha akka hin cinqabne jechuudha. Guyyaa rabbii riiskii bal'isuun beeytu qalbii tolii ati numa deeme liqeeffadhee fa'aa kennaaf jette dandeessu liqii isaniis kennuuf hin kee gaarii zabana hundan liqeeffattu guyyaa tokko rabbiin simarraa baasa kuni kidmaa ayyoo keetii keessa oola jechu jaartiin soddaatii teetii siif haadhuma teetitti ilaalamti duuba waan tajaajiltee maatii keetirraa hafee ummaa isiitiif ergaa amma dadhabdeeta duuba. rabbi si haa dandeessu siin jenna rabbi si haa laaffisu baylama guutuun kee gammachuudha inna alwacda kaana mas'uulaa gaafatamaadha namni gartee baylaman guutin rabbiin baylamamaan guutin jedhee gaafata mallattoo munaafiqaa keessatti lakkaawama ammas idaa caahada gadara baylama diiguun jechu baylama diiguun mallattoo munaafiqaa keessatti nama galchaa jechuu mallattoo munaafiqaatirraaji duuba ati rabbi baay'ilama sii guuchisiisuun khayri ammoo mala wallaaliin dhugaa itti himi achi booda haguma danda'ameen umalaaftuu rabbi sii kenne sanirraa waa kenniif yaada teessani jenna. Asitti dhaabbata barumsi keenya karraa. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummee suutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa fi aakhiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما